Iri ni ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe nanje fide niyongabo mu biganiro byacu byo kuri iyi saha izina batwa ntabwo tubishaka natwe turi abanyarwanda twumva natwe twatera imbere ndetse tukajya no mu bigo by'imari
uyu ni umwe mu banyarwanda basigajwe inyuma n'amateka wo mu bwoko bw'abatwa avuga ku bibazo bahura nabyo turavugana ku rubanza rwa christophe mpozayo mu rwanda no kwiyongera kw'amatagisi n'amakori mu burundi ku bikenye ku isi ihanganye n'ikibazo gikomeye eh, cyo kutagira utuzu twa sugumwe duhagije mu gihe amakungu ahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe utuzu twa sugumwe
minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu budage yavuze ko abenegihugu ba arabiya sawudite bagera kuri cumi n'umunani batazongera kwemererwa kwinjira ku mipaka y'uburayi kubera uruhare bakekwaho mu rupfu rw'umunyamakuru jamal kashogi
abategetsi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo barekuye by'agateganyo abantu cumi n'indwi baharanira demokarasi
nyuma yo gutsindwa urubanza yarezwemo na televiziyo cnn perezidansi ya amerika yaba iri gucura umugambi wo kuzongera kwambura umunyamakuru jim acosta uburenganzira bwo gufata gutara amakuru muri white house mu gihe buzaba bugeze igihe cyo kuvugururwa aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turayagaruka ko mu kanya gato mugume hafi y'amaradiyo yanyu idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi twabateguriye ibihugu bikenye ku isi bihanganye n'ikibazo gikomeye cyo kutagira utuzu twa sugumwe duhagije ivyo bikaba bigeramira amagara y'abantu miliyoni n'imiliyoni ku isi vyatangajwe mu gihe amakungu ahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe utuzu twa sugumwe abateguye uwo munsi basaba amaleta n'abakora imirimo y'ubudandaji gushira uburyo kurushiriza mu bijanye n'isuku ikibazo c'utuzu twa sugumwe gikomeye cyane kurushiriza mu bice bimwe bimwe vyo muri afurika na aziya muri ivyo bice amashure mato mato n'amashure yisumbuye amwe amwe nta tuzu twa sugumwe afise abateguye umunsi mpuzamakungu wahariwe utuzu twa sugumwe wahimbajwe uno munsi kuwa mbere bakaba bariko bagerageza gutorera inyishu ico kibazo cibonekeza mu bice bitandukanye vyo kw'isi abantu bagera ku miliyoni zine n'igice kw'isi nta buryo bw'isuku bukwiriye bafise ukubura ukutuzu twa sugumwe bituma abantu batari bake uh, bituma mu bisaka canke mu mabarabara canke mu mazi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryihaye umugambi wo gutuma abantu bose bashobora kugira utuzu twa sugumwe dufise isuku mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu nyamara iryo shyirahamwe riragabisha ko bitazokoroha gushika kuri uwo mugambi amaleta n'abakora imirimo y'ubudandaji batabishizemwo uburyo bw'amafaranga ibihugu vyo muri afurika nivyo bikeneye cyane ubwo buryo kurusha ibindi bihugu vyo ku isi
mu cyumweru gishize perezidansi ya amerika yatsinzwe urubanza yaburanaga na televiziyo cnn itegekwa gusubiza umunyamakuru jim acosta uburenganzira bwo gutara amakuru kuri ubu bivugwa ko perezidansi ya amerika yaba iri gucura umugambi wo kuzongera kwambura uburenganzira uwo munyamakuru mu gihe buzaba bugeze igihe cyo kuvugururwa televiziyo ya cnn ivuga ko uyu mugambi wa leta ya trump ukomeje kubangamira ubwisanzure bw'itangazamakuru ubwo jim acosta yabazaga ibibazo perezida trump akanga kubisubiza ahubwo akamwuka inabi jim acosta yahise yamburwa uburenganzira bwo kongera kwinjira muri perezidansi ya amerika mu bibazo uyu munyamakuru jim acosta yabajije perezida trump bikamutera intimba bigezaho ni uko yamubajije impamvu yakoresheje imvugo ibiba inzangano mu bimukira bava muri amerika yo hagati baza muri amerika akayikoresha mu nyungu ze bwite za politiki yakomeje amubaza icyo atekereza ku iperereza rimukorwaho n'umushinjacyaha robert mora gusa perezida trump yamusubije amu, eh, amutombokera anategeka ko yamburwa mikoro perezida trump yavuze ko ubutaha nihagira umunyamakuru wongera kumubaza ibibazo nk'ibyo azisohokera mu cyumba akabasigamo akigendera maze akazaba areba icyo abanyamakuru bazavuga gusa perezida trump avuga ko nta muntu n'umwe kuri iyi si wamurusha kubahiriza ubwisanzure bw'itangazamakuru radiyo ijwi ry'amerika i washington dc abategetsi muri repubulika iharanira demokarasi ya congo barekuye by'agateganyo abantu cumi n'indwi baharanira demokarasi bari bahagaritswe ku mugwa mukuru kinshasa ku itariki imwe y'ukwezi kw'icumi na rimwe gloria senga ayoboye umuhari w'abaharanira demokarasi vigi avuga ko bose barekure by'agateganyo ku munsi w'imana abo bantu cumi n'indwi bagizwe ahanini n'abanyeshure bagirizwa ko bahungabanije amahoro kandi bagararije ubutegetsi ni mu gihe congo iriko yitegurira amatora akomeye azoba ku itariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi kw'icumi na kabiri bari bapfungiwe mu ibohero rikuru ryo ku mugwa mukuru kinshasa bagararije gufungura kugira barekugwe bariko basaba abanyekongo gutora badafatiye ku bwoba uburanira abo bantu cumi n'indwi avuga ko batafashwe nabi igihe bari mu mvuto yamara amenyesha ko batashobora kwiyoga kandi baryama hasi ku isima atangaza ko bazotegerezwa kubonana na muganga kubera uburyo bari bapfunzwemwo butari busanzwe abanyekongo bazotora uzosubirira perezida joseph kabila mu kwezi kuza
icyegeranyo cy'ubushakashatsi ku mihindagurikire y'ikirere kigaragaza ko ubuzima bw'abantu buzaba bwugarijwe n'urusobe rw'ingaruka zikomeye mu myaka iza umushakashatsi ku mihindagurikire y'ikirere camilo moha avuga ko mu gihe nta gikozwe ngo imyuka imyuka yangiza ikirere igabanywe nta hantu na hamwe kuri iyi si hazaba hatekanye ku buryo hatagerwaho n'izo ngaruka mora yayoboye itsinda ryakoze ubwo bushakashatsi mu gihe cy'amezi atandatu hakusanywa ibimenyetso bigaragaza uburyo ubuzima bw'abantu buzarushaho kugarizwa n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere ikirere kizaba cyugarijwe ku buryo bizatuma amapfa arushaho kwiyongera imyuzure na za serwakira nabyo bikarushaho kwiyongera ubushyuhe bwinshi buzarushaho no kwiyongera nabwo kandi ku buryo inkongi za hato na hato zizarushaho kwibasira amashyamba n'amazi mu nyanja akazagabanuka umushakashatsi moha avuga ko indwara z'ibyorezo ziziyongera ku buryo budasanzwe anavuga ko abantu badakwiye kwibaza ngo ibyo bizaba ryari kuko ahenshi na henshi izo ngaruka zatangiye ibipimo ngenderwaho bigaragaza ko izi ngaruka zizarushaho kwiyongera mu myaka iri imbere
radiyo ijwi ry'amerika washington dc ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryatangaje uno munsi wa mbere ko abantu mirongo ine n'umunani bishwe mu gutana mu mitwe hagati y'abagwanyi bagizwe ahanini n'abakirisitu n'abayisilamu mu gisagara ca arindawo mu rwiheze itegere cy'abapfuye cyari cyatangajwe imbere yaho carindwi harimwo abapadiri babiri ubwicanyi bwabaye ku munsi wa kane igihe abagwanyi b'abakirisitu bazwi ku izina rya antibaraka batana mu mitwe n'abagwanyi b'abayisilamu bo mu mugwi upc amasanamu y'itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa agence france press uh, yerekanye ibiziga by'abantu bahiye abantu barenga ibihumbi mirongo ibiri baravuye mu zabo kubera uruhagarara n'ubwicanyi nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu onu umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe onu antonio guterres yatangaje ku munsi wa gatandatu ko gutana mu mitwe guherutse kuba kwatanguwe n'abagwanyi bo mu mugwi UPC igisagara cya Alindawo ciziziwe n'abagwanyi b'uwo mugwi gutana mu mitwe mu mezi arangiye kwahitanye abasirikare babiri ba ONU n'umugiraneza umwe
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu Budage yavuze ko abenegihugu cya Arabia Saudite bagera kuri cumi n'umunani batazongera kwemererwa kwinjira ku mipaka y'Uburayi kubera uruhare bakekwaho ku rupfu rw'umunyamakuru Jamal Khashoggi minisitiri w'ububanyi n'amahanga heiko mas avuga ko ibi yabivuze ari uko amaze kubyumvikanaho n'ibihugu by'ubwongereza n'ubufaransa perezida wa amerika donald trump avuga ko yabonye amakuru yuzuye eh, agaragaza iyicwa rya kashogi ariko ko amajwi eh, yafashwe ubwo uyu munyamakuru yicwaga muri ambasade ntoya ya istanbul ateye ubwoba ku buryo atabasha kuyumva kugira ngo adahungabana leta zunze ubumwe za amerika zagombaga gushyira ahagaragara uruhande zihagazeho n'itariki ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa cumi ariko havugwa ko hari hagikusanywa ibimenyetso simusiga kuri ubu ikigo cy'ubutasi cya amerika cyemeza ko nta gushidikanya ko igikomangoma muhamed bin salman cya arabiya sawudite aricyo cyategetse ko kashogi yicwa
mwananya kumviriza ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi ry'amerika i washington dc umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda h'umucamanza muri sentare yungururizwamo imanza i kigali yumvirije bimwe mu bisobanuro by'abunganira christophe mpozayo yagirizwa ibyaha byo guteza akajagari mu ntumbero yo guhungabanya ubutegetsi ibindi kuri nkuru twabikwirikiraniwe n'umenyesha amakuru wacu eric bagira ubusa
bwana christophe mpozayo yagaragaye mu rukiko rw'ubujurire ari mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa arinzwe n'abacungagereza kandi yunganiwe n'abanyamategeko babiri ubutabera bw'u rwanda bumukurikiranyeho ibyaha byo gushoza imvururu zigamije guhungabanya ubutegetsi n'ibyaha bikomoka ku biganiro ubushinjacyaha bw'u rwanda buvuga ko uyu mugabo mpozayo wari ushinzwe ibijyanye n'ikoranabuhanga mu nteko ya afurika y'iburasirazuba ngo yagiranaga n'undi muntu w'i buruseli mu bubirigi icyo gihe hari mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu ubwo mpozayo yari arusha ku butaka bwa tanzania ngo yaba yaragiranaga ibiganiro n'undi muntu bifashishije urubuga nkoranyambaga rwa skype ari buruseli mu bubirigi mu iburanisha rya none abunganira uregwa bongeye kugaruka ku nzitizi zo kuba urugereko rusanzwe rw'urukiko rukuru mu rwanda rwaramuhanishije gufunga imyaka icumi mu buroko ku byaha bita ko bitariho baravuga ko bwana mpuza y'ibyaha akurikiranyweho byo gushoza imvururu agamije guhungabanya ubutegetsi bitabaye mu ruhame kuko ngo byari hagati y'abantu babiri baganirira kuri skype gusa ku butaka bw'ibindi bihugu abamwunganira bongeye kubwira umucamanza mu rukiko rw'ubujurire ko ibi byaha yagombye kuba bikurikiranwaho igihe byaba byara yarabereye ku butaka bw'u Rwanda baravuga ko mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu akekwaho kuba yarabikoreyeho mu Rwanda nta tegeko na rimwe ndetse ko nta n'urukiko na rumwe rwashoboraga kubiburanisha kuko byabereye hanze y'imbibe z'igihugu ubushinjacyaha bwo bukavuga ko icyo kuba bamwunganira bavuga ko bitabereye mu ruhame cyaba gishyizwe ku ruhande bukavuga ko mpozayo yaganiraga n'umunyapolitiki kuri skype kandi ko bishoboka ko ibyo baganiraga uwo munyapolitiki yabikwirakwizaga mu bandi bagenzi be ubushinjacyaha bukemera ko ibyaha bumukurikiranyeho igihe bukeka ko yabikoreye bitari ku rutonde rw'ibikurikirana gukurikiranwa n'urukiko urwo arwo rwose mu rwanda ariko ko nanone ntaho byanditse ko ibyaha bitakurikiranwa n'amategeko kubw'ubushinjacyaha byaba bivuze ko nk'uko abamwunganira babisobanura ibyaha byakorerwa mu mahanga bitajya bikurikiranwa n'inkiko z'u rwanda bugasoza bavuga ko icyaha nk'iki cyakurikiranwaho cyabera hose mu bindi bivugwa n'abunganira bwana christophe mpozayo ni uko ngo yafashwe ubugira kabiri ubutabera bushingiye ku nyandiko zifata zo muri bibiri na cumi na gatatu kandi ko ibyo yari yafatiwe mbere yari yabigizweho umwere n'urukiko rw'ibanze rwa kacyiru aha ntibiyumvisha uburyo ibimenyetso yagizweho umwere byo wakongera gushingirwaho mu kumukurikirana mu rukiko rukuru ubushinjacyaha bwo bwavuze ko hari habayeho kwibeshya ku nyito y'icyaha ari nabyo bwakosoye mu kirego gishya mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu nibwo bwana christophe mpozayo yatawe muri yombi ubutabera bumurega gutuka umukuru w'igihugu no gutunga grenade atabyemerewe ku cyaha gishya ubushinjacyaha buvuga ko hari harabayeho kwibeshya ubu cyabaye gushoza imvururu zigamije guhungabanya ubutegetsi ndetse urukiko rukuru rwaje kukimuhamya rumuhanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka icumi abamwunganira bo bakavuga ko mu kumuhamya ibyaha hatabayeho ubushishozi buhagije kuko ubushinjacyaha bwamureze gushoza imvururu mu ruhame mu gihe bugaragaza ko ibiganiro ibiganiro bushingiraho bumukurikirana yabigiranaga kuri skype n'undi muntu uba mu bubirigi mu kwezi kwa kane bibiri na cumi na kane urukiko rw'ibanze rwa kacyiru mu mujyi wa kigali rwari rwategetse ko mpoza yarekurwa nyuma yo kumuhanaguraho ibyaha byo gutuka umukuru w'igihugu no gutunga grenade atabyemerewe gusa nyuma gato ataragera niwe mu rugo yahise yongera arafatwa arafungwa mbere yo gutabwa muri yombi bwana christophe mpozayo yari umukozi ushinzwe ibijyanye n'ikoranabuhanga mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa afurika y'iburasirazuba niba nta gihindutse ku itariki ya cumi n'icyenda z'ukwezi gutaha kwa cumi n'abiri nibwo umucamanza yazatangaza icyemezo kuri izi nzitizi zikomeje gukurura impaka mu rukiko akabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
inshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu burundi amakori n'amatagisi byariyongeye gushika ku bice cumi n'umunani ku ijana kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hatanguye guhimbazwa umunsi w'igihugu wahariwe umutangakori mu burundi uyoboye ikigo ober yabitangaje uno munsi wa mbere hari mu kiganiro n'abamenyeshamakuru mugenzi wacu evariste nzikobanyanka yakurikiranye ico kiganiro urongoye ikigo obert cegeranya amakori n'amatagisi mu kiganiro ku bamenyeshamakuru kuri uno wa mbere yararamutse atangaza ryari hazohimbazwa umunsi w'umutangakori ku rwego rw'igihugu hazoba ari ku nshuro ya gatatu kuva uwo munsi utanguye guhimbazwa kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu buri mwaka mu ntango y'ukwezi kwa kigarama ikigo kigejeje gutororokanya amakori n'amatagisi obeye kirahimbaza umunsi wahariwe umutangakori uyu munsi ni akaryo keza ku ndongozi z'igihugu ko gukeza abatangakori bakoze bisunze amategeko bagatanga amakori neza eh, kandi atagahato ni n'akaryo kandi ko gutera intege eh, abataratahura neza kugira ngo bakore bisunga amategeko n'amabwiriza y'igihugu abamenyeshamakuru bashatse kumenya akunguko kamaze kwibonekeza kuva uwo munsi utanguye guhimbazwa komiseri mukuru wa obert odase niyo nzima avuga ko amakori n'amatagisi byiyongereye afatiye kuri bino biharuro turabiye ku biharuro rero turabona yuko kuva ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu aho dutanguye kugira umunsi mukuru haba mu ndongozi ku nzego zose haba ku batanga kori turabona yuko kwisunga amategeko mu gutanga kori bigenda biriyongera bikabonekerayo mu biharuro mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu twari twashoboye kwegeranya miliyaride amajana atandatu na mirongo itatu n'indwi zirenga mu bibiri na cumi n'indwi tukaduza ku rugero rwa cumi n'umunani ku ijana tukaronka shika miliyaride amajana indwi na mirongo itanu na zine zirenga uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani naho tukaba twari twiteze yuko dushobora kwegeranya amafaranga arenga miliyaride amajana umunani urumva yuko amafaranga aja mu kigega agenda ariyongera ku mwaka ku mwaka navyo bigaterwa n'uko abayatanga biyongera muga atari uko amakori mashasha yajemo kuko uravye umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani nta makuru mashasha yagiyemo ni amakuru yayandi nyene ariko abayatanga bagenda bariyongera umunsi wahariwe umutangakori uzoba uhimbajwe ubugira gatatu mu gihe hacibonekeza abadandaza bamwe bamwe badatanga fagitire ku baguzi komiseri mukuru w'ikigo obert afise icyo asaba baba abadandaza canke abaguzi odasi niyo nzima akibutsa ko kudatanga fagitire bihanwa n'amategeko akamo dutera abadandaza n'abaguzi ni uko bamenya ko iyo tegeko ribafata kandi bategeza kuryubahiriza umudandaza adatanze iyo fagitire mu bisanzwe aba ariko ayitegurira kwiba cyangwa kunyuruza ya makori yotanze muri yoberi umuguzi nawe atayisavye urumva abamuhebeye ya mafaranga ya mafaranga yakuja mu kigega ca leta kugira ngo tuyegeranye adufashe gushaka kurya terambere rero nobatera akamo yuko bose bomenyera umugenzo mwiza wo gutanga fagitire kuko ayatanze fagitire urumva ko ataba yanditseho amafaranga yotanze mu kigega ca leta aba yashize ku mufuko wiwe bigaca bituma rero tumuma dusubira inyuma nobatera akamo rero ko bogerageza bose bakisunga iryo tegeko bakaryubahiriza igihe cyose badandaje bagatanga iyo fagitire n'umuguzi nawe nyine akayisaba kuko ya teveya atayanditse kuri fagitire ashiza kuyisaba muri obere ngo tuyimusubize umunsi w'igihugu wahariwe umutangakori w'uno mwaka wa bibiri na cumi n'umunani ni ku igenekerezo rya gatanu ukwezi kwa cumi na kabiri kuza ibirori bikazobera ku mugwa mukuru w'intara y'amakamba urongoye ikigo obert ku rwego rw'igihugu agasigura ko bahisemwo intara y'amakamba mu ntumbero yo guhimiriza ababa mu gihugu hagati kwijukira gutanga ikori imvo ya kabiri nuko iyo ntara ihana urubibe n'igihugu ca tanzania ahinjirana umuhora ucamwo ibidandazwa vyinshi icivugo c'umunsi w'umutangakori uno mwaka wa bibiri na cumi n'umunani mu burundi akaba ari dutsimbataze umugenzo mwiza wo gusaba no gutanga fagitire bujumbura evariste Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika urakoze Evariste Nzikobanyanka eh, dukomereje rero mu Rwanda bamwe mu bagize Sena y'u Rwanda baravuga ko niba hatagize igikorwa mu maguru mashya abanyarwanda babarirwa mu cyiciro cy'abasigajwe inyuma n'amateka bashobora kuzimira burundu ibi babigaragaje ubwo abagize komisiyo idasanzwe yashyizweho na Sena y'u Rwanda ngo yige ku kibazo byugarije aba banyarwanda bamurikiye inteko rusange ya sena icyegeranyo bakoze kuri iki kibazo ibindi muri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu asumuta kaboyi uri kigali hashize amezi agera kuri atanu sena y'u rwanda ishyizeho komisiyo idasanzwe ishinzwe gucukumbura ibibazo byugarije aba banyarwanda basigajwe inyuma n'amateka mu by'iyi komisiyo yamurikiye sena kuri uyu wa mbere yagaragaje imibereho y'aba banyarwanda ko itajya imbere komisiyo yagaragaje ko yasanze aba banyarwanda batarigeze bashyirirwaho umwihariko wabasha kubarengera hagaragaye ko bagihezwa mu buyobozi kwamburwa imitungo yabo kunenwa iyi komisiyo kandi yagaragaje ko aba banyarwanda bafite imibereho y'ubukene bukabije senateri w'imana konsore niwe wari uyikuriye ikindi kibazo twabonye ni ikibazo cyo gushingura mu nzu aya nayo ni amakuru baduhaye ko kubera ubukene baba bafite batabasha kubona babona bafite ikintu kimeze nka komplekse cyo kujya gushingura hanyuma bagahitamo gushingura mu nzu barangiza nyum- ngo- barategereza nyuma y'igihe ubwatsi bwamera aho bashinguye bakayise- bakayivamo bakavanamo inzugi bakimuka bakagenda ubwo buri mu rwego rwo guhunga imizimu n'ibindi bi- imyuka mibi kubera kuba bashinguye mu nzu abasigajwe inyuma n'amateka nabo bagaragarije abasenateri ko bagikorerwa ivangura kugeza n'aho bahezwa mu buyobozi hari harimo umudamu umwe muri twe byaje kuba ngombwa ngo nawe ajye kwiyamamaza yariyamamaje turamutora arusha abandi amajwi amaze kurusha abandi amajwi amatora barayasesa bagiye kuvuga baravuga ngo aba twabagiye kubonamo umuyobozi ako kantu rero numva yuko ari akabazo kari mu baturage duturanye nabo izina batwa ntabwo turishaka natwe turi abanyarwanda twumva natwe twatera imbere ndetse tukajya no mu bigo by'imari si abaturage bavuga ko bagikorerwa ivangura kuko na bwana zefirini karimba umwe mu bakomoka muri iyi miryango akaba ari umusenateri mu nteko ishinga amategeko yavuze ko aba banyarwanda badafatwa nk'abandi ikintu cy'ivangura nagira ngo mbamenyeshe ko na n'ubu iki gikorwa ubu murabizi itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda ntabwo ryemerera umuntu no kuvuga ubwoko bw'undi cyangwa se kugira ngo eh, akore ibikorwa byitirira ubwoko ariko iyo usanga uvuze umutwe atabihanirwa icyo gihe bitanga icyuho cyo kugira ngo umutwe akomeze abe ikinyogorero muri sosiyete nyarwanda abagize sena y'u rwanda bavuga ko iki kibazo cy'abasigajwe inyuma n'amateka kidahawe umwihariko wacyo byazagera n'aho aba banyarwanda bashira burundu imibare yerekanywe na sena igaragaza ko aba banyarwanda ubu babarurwa hagati y'ibihumbi mirongo itatu na bine na mirongo itatu n'umunani mu gihe mbere ya jenoside bari bageze ku bihumbi mirongo ine na bitanu senateri sindi ku bwabo jean damascene agasaba ahubwo ubutabazi bwihuse ngo na bake basigaye batazashira ubwo bavuga ngo ni abantu bahejwe inyuma n'amateka ubona dukwiye kureba hejuru cyangwa kure kurushaho aba banyarwanda babana bahuje amaraso za konsanginite barwara ntibivuze babyara abana benshi bagakuza bake mubona tutarebye neza aba bantu bashobora kuba tutazababura ntekereza ko abantu bakwiye kukireba kure ntitugume kukifata nk'abahejwe gusa ahubwo harimo na risiki ikomeye rwose dukwiye gufata ingamba zihariye wenda nitugera mu myanzuro zirenze kuko biragaragara ko ibyakozwe kugeza ubu nk'uko raporo ibivuga byinshi kandi ariko ntibirashobora gutanga umusaruro ushimishije ikibazo cyabaye nk'ikigora abasenateri mu gufata umwanzuro bamwe bagasaba ko hashyirwaho inama nyunguranabitekerezo yazacukumbura iki kibazo abandi bakemeza ko hatumizwa guverinoma ikaza gusobanura icyakorwa ngo iki kibazo kirangire burundu senateri ntawukuriryayo jean damascene minisitiri umutegetsi w'igihugu ureberera minisiteri yose ariwe wagombye kubaza agasaba bakamushyikiriza iyi raporo akaza akatwereka mu gihe giciriritse ikiri ku kigufi n'ikirekire iki kibazo bizakemuka tumwereka niba iyi mibare njya kuba perezida twayiganiye na minaruke minisitiri wari uriho yari ahari nta iyi mibare ko batazi imibare ibihumbi mirongo- mirongo itatu n'umunani twabaruye baduhaye mu turere ni ukuvuga ko nta n'ubwo bashobora gukemura ikibazo nka minisitiri ntabwo nibwo rero ko inama nyunguranabitekerezo yadukemura ikibazo ariko ikibazo cy'abasigajwe inyuma n'amateka cyagaragajwe nk'ikimaze kuba ingorabahizi kuko sena imaze kugikoraho ubushakashatsi inshuro enye kandi ikageza imyanzuro ku nzego zibishinzwe ariko ubuzima bw'aba banyarwanda bugakomeza kuba bubi abasenateri bafashe umwanzuro wo gutumiza minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu kuza kubagaragariza igihe ntarengwa azaba yarangije iki kibazo kuko abanyarwanda batagera ku bihumbi mirongo ine muri miliyoni cumi n'ebyiri batakabaye babaho mu buryo babayeho muri iki gihe asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze mugenzi wacu wasumuta kaboyi tukiri mu rwanda arikidiyoseze ya kigali yabonye umushumba mushya ni musenyeri antoine kambanda uyu yari asanzwe ari umushumba wa diyoseze ya kibungo mugenzi wacu eugene mukankusi amaze kugirana ikiganiro n'uwo mushumba mushya wa kiliziya wa arikidiyoseze ya kigali aratangira adusobanurira uko yakiriye iyi nkuru y'imirimo mishya yaragijwe n'umushumba wa kiliziya gatolika ku isi papa francisco nabyakiranye ibyishimo byinshi kuko nemera ko imana iri mu muntu hari umugambi mufitiye n'ubutumwa yamugeneye azasohoza ubwo rero mu kwemera ni uko nguko bibona bikanshimisha rero uwo mugisha w'imana kandi nkashimira na nyir'ubutungane wangiriye icyizere kandi banemera ko ayoborwa na roho mutagatifu ayoborwa n'imana mu gusohoza umugambi w'imana rero nguma ndashimira imana cyane ku rundi ruhande nzi ko atari umurimo woroshye ni ubutumwa bitoroshye ni diyosezi nini diyosezi nkuru kandi ikuriye n'izindi diyosezi mu gihugu ku buryo rero nsaba imana ngo ibimfashemo kandi nsaba n'abakirisitu kunsabira kugira ngo nshobore gusohoza neza ubutumwa nahawe ariko kandi imana ibintoreye izampa n'ubushobozi bwo kubusohoza muravuga muti ni umurimo utoroshye kuko umurimo wo kuyobora abareshya si umurimo woroshye umugambi mufite ni uwuhe
umugambi mfite mbere na mbere ni ugufatanya n'abandi b'episikopi n'abasaseredoti ko umuntu agirwa n'abandi muri gahunda dufite yo kurushaho kunoza iyogezabutumwa kugira ngo rirusheho gusubiza ibibazo by'igihe turimo ibibazo byo kwiyemera no kwizera imana ibyo rero nanone bijyana n'isengesho gutega amatwi imana no kumenya ikigusaba umuntu aba agomba kuba igikoresho kiri mu maboko yayo ntabwo aba ari ubutumwa umuntu akora ku giti cye noneho rero no kujya inama n'abandi no gukorana ese nk'akabazo k'amatsiko ubwo mwari mubyiteze mwari muzi ko papa francisco yaba yarabafitiye icyizere cyo kuba yabaha inkoni y'ubushumba isumbye iyo mwari musanga kuva abatoreye kubaha umushumba wa diyoseze ya kibungo mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu
ntabwo nari mbyiteze ko cyane cyane ko hano ikibungo nari mpamaze imyaka itanu hari na byinshi nari mfite byo gukora ariko buriya basanze hariya ari ngombwa najyayo bakaza uteganya uko hagira n'undi ukomeza ibyo nakoraga hano kuvuga rero ngo twebwe umuntu ukora ubutumwa baguhaye hanyuma ubundi imana yaba ishaka kohereza n'ahandi nawe ukahohereza ariko ntabwo nari mbyiteze ntabwo babanza kubabaza cyangwa kubamenyeshaho gatoya
bakubaza byarangiye y'ububyemera
reka mbashimire cyane rwose busenyeri antoine kambanda kandi mbifuriza no kuzasohoza neza izo nshingano mwahawe murakoze cyane
kanya turasezerana ku biganiro n'amakuru twari twateye ku isaha ariko imbere yaho reka dusube tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije ibihugu bikenye ku isi bihanganye n'ikibazo gikomeye kutagira utuzu twa sugumwe duhagije ibyo bikaba bigeramira amagara y'abantu miliyoni n'imiliyoni ku isi byatangajwe mu gihe amakungu ahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe utuzu twa sugumwe nyuma yo gutsindwa urubanza yarezwemo na televiziyo ya cnn perezidansi ya amerika yaba iri guca umugambi wo kuzongera kwambura umunyamakuru jim acosta uburenganzira bwo gutara amakuru muri white house mu gihe buzaba bugeze igihe cyo kuvugururwa abategetsi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo barekuye by'agateganyo abantu cumi n'indwi baharanira demokarasi bari bahagaritswe ku mugwa mukuru kinshasa ku itariki imwe y'ukwezi kwa cumi na rimwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ubudage yavuze ko abenegihugu cya arabiya sawudite bagera kuri cumi n'umunani batazongera kwemererwa kwinjira ku mupaka w'uburayi kubera uruhare bakekwaho mu rupfu rw'umunyamakuru jamari kashogi ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryatangaje umunsi ku wa mbere kw'abantu mirongo ine n'umunani bishwe mu gutana mu mitwe hagati y'abagwanyi bagizwe ahanini n'abakirisitu n'abayisilamu mu gisagara cya arindawu mu ndwi iheze aho uri muri repubulika ya santara afurika amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha aha niyo bigarukiye kuri radiyo ijwi ry'amerika dushimiye enjiniya yadufashije mu buhinga bw'ibyuma na fatu arimasi karara yadufashije kwegeranya ibi biganiro twabateguriye uwabihagarariye ni etiyene karekezi kuri mikoro ari kumwe naje fide niyo ngabo na pulaside magambo turabashimiye mwese mugira umugoroba mwiza murare aharyana